za radiyo yanyu ijwi ry'amerika muraka
iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo co kimwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje baya makuru twayabateguriye kandi tuyabashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara ca washington dc ni mu ntumbero yo kwirinda umugera wa korona umwimbu w'amafi hamwe n'ibindi binyabuzima waragabanutse cane mu kiyaga tanganyika abakurikiranira hafi ibidukikije baratangaza zimwe mu mvo zabitumye ikindi rero ni uko abarovyi baroba hafi iminsi yose badasiba iyo mu binyabuzima n'ukuri vyaramba rero ubu baratanga iminsi cumi cumi n'umwe ariko hari n'abaca mu mbavu bakaza kuroba uyo ni mamesa bushimike arongoye ishyirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda mu kigo nderabuzima ca karambo mu karere ka rubavu havugwa serivisi mbi n'itonesha mu bahakora abagwanyi binjiye mu gisagara co mu buseruko bwa repubulika ya kongo atankomanzi bakikuza ibohero inzige zirageramiye muri iki gihe ibice vyo muri afurika yo mu bumanuko ido n'ido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi intara ya tigre muri etiyopiya izokoresha amatora irenze ku mabwirizwa ya leta y'igihugu eugeni mukangusi arabandanya iyi nkuru tigre izakoresha amatora kuwa gatatu ititaye ku mabwiriza ya leta ni kimwe mu bibazo minisitiri w'intebe abi ahmed aheruka guhura nabyo mu bijyanye n'abayobozi bagaragaza ubukana mbere y'amatora azaba mu gihugu umwaka utaha abi yakoresheje amavugurura ya demokarasi kuva afashe ubutegetsi mu gihugu cya kabiri mu bituwe cyane muri afurika hashize imyaka ibiri cyakora guverinoma y'igihugu n'amashyaka manini byemeranijwe gusubika amatora mu gihugu no mu ntara ateganijwe mu kwezi kwa munani kuzageza igihe icyorezo cya covid cumi n'icyenda kizaba kimaze kugenza amaguru make intara ya tigre abayobozi bayo bari biganje mu buyobozi bwabanje kandi bakaba bararwanyije abi bivuye inyuma batangaje ko uko byagenda kose bazakoresha amatora kacore reda wahoze ari minisitiri w'itangazamakuru muri guverinoma y'igihugu cyose yagize ati turabizi ko abi yavuze ko igisirikare kizarwanya tigre ndetse n'amafaranga azahagarikwa ariko nta kizahinduka tuzatora reda ni umuvugizi w'ishyaka riharanira kubohoza intara ya tigre tigres people liberation front ati turabizi ko hazaba ingaruka abiye nta bintu byinshi yatangaje ku mugambi we umuvugizi w'ibiro bye mu butumwa bwanditse kuri telefone yavuze ko itora rizatuma haba igisubizo gishingiye ku itegeko nshinga abwira ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters kubaza inteko ishinga amategeko umuvugizi w'iyo nteko ato Jibril Selassie ariko ntiyitabye telefone ngo agire ibisubizo atanga cyakora raporo y'umuryango International Crisis Group yaburiye mu kwezi gushize ko impande zombi ziri hafi kugongana kandi ko Tigre iramutse ikoze amatora guverinoma ya Abiy yiteguye gufata abo bayobozi bashya b'intara nk'abatemewe n'amategeko urakoze Eugenie abarwanyi binjiye mu gisagara cyo mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo atankomanzi bakikuza ibohero ibindi turabihabwa na eugeni mukangusi abarwanyi ubutegetsi bagera mu ijana bafite imbunda binjiye mu mujyi wa buniya mu burasirazuba bwa kongo baherekejwe na polisi uyu munsi kuwa gatanu mu gisa no kwigaragambya bitewe n'uburyo bafashwe mu gihe amahoro akomeje gushakishwa bateze ibitambaro by'umweru mu mutwe mu buryo bwo kugira ngo bamenyane hagati yabo abarwanyi bo mu mutwe kodeko bazengurutse gereza ya buniya mu gitondo cyo kuri wa gatanu banasaba ko bagenzi babo barekurwa nta cyahise kimenyekana ku mpamvu abashinzwe umutekano batabahagaritse ngo babuze kwinjira mu mujyi uwo mutwe onu isanzwe iwushinja urugomo rushobora kuvamo ibyaha byo mu ntambara kodeko ni umutwe w'abarwanyi ukorera mu burasirazuba bw'igihugu urwanya abasirikare ndetse n'abasivili hari umwuka mubi umaze igihe kirekire ushingiye ku bibazo by'ubutaka n'umutungo kamere w'igihugu amakuru aturuka muri onu avuga ko abarwanyi ba kodeko binjiye mu mujyi wa buniya baherekejwe na polisi y'igihugu videwo irimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga yerekana abasirikare ba kongo basubiza inyuma imbaga y'abantu ubwo abarwanyi barimo kwifotoza bafashe imbunda n'ibikoresho bitereshwa ibisasu bya rokete cyakora nta rugomo rwabaye meya wa buniya ferdina fimbo yavugiye kuri telefone ko abarwanyi bakase bakerekeza kuri gereza aho ubu bari imbere ya polisi n'igisirikare umuvugizi w'abarwanyi yanze kugira icyo atangaza urakoze kandi eugenie inzige zirageramiye muri iki gihe ibice byo muri afurika yo mu bumanuko abantu bagera ku miliyoni indwi muri ako karere barahanganye bikomeye n'ikibazo cy'ibifungurwa kuko byatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu uno munsi ku wa gatanu nta sano kwiyadukiza kw'inzige mu bihugu bya botswana namibiya zambia na zimbabwe gufitaniye n'inzige isinzi zasinzikaje akarere ko muri afurika yo mu buseruko mu kiringo c'amezi atari make ishami ry'ishirahamwe onu rijejwe ibifungurwa n'uburimyi fao rimenyesha ko naho ibitigiri vy'inzige mu karere ko muri afurika mu mpanuko bitangana n'ivyasinzikaje akarere ko muri afurika mu buseruko ibibazo ziriko zitera bikwiye gukurikiranirwa hafi mu gihe abarimyi bariko bagerageza kogorora inyuma y'ingaruka zikomeye z'uruzuba zibonekeje mu mwaka uheze hamwe n'ingaruka z'ubutunzi zatewe n'ikiza c'umugera wa korona ishirahamwe fao rivuga ko inzige zishobora kurya ibifungurwa vy'abantu ibihumbi bibiri n'amajana atanu ku munsi umwe naho ibihugu bine izo nzige ziyadukijemwo muri afurika yo mu mpanuko vyakoresheje imiti yo kwica udukoko ico gikorwa nticashoboye kuzihagarika bimwe mu bice bigeramiwe kurusha ibindi ntivyoroshe gushikamwo amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda mu kigo nderabuzima ca karambo mu karere ka rubavu havugwa serivisi mbi n'itonesha mu bahakora claude ganza munyamagana afise inkuru y'idonido ntawe zinyura kubera ko umuntu aba yazindutse ashaka no kugenda akajya no mu rugo akaruhuka ariko kubera kuza umuntu akirirwa yicaye aha bijya bibangamira umuntu cyane kuhaza ni uko umuntu aba ahaturiye umuntu atahaturiye rwose yajya ku nyundo cyangwa akajya na nyakiriro uyu ni umwe mu barwayi twasanze ku kigo nderabuzima cya karambo mu murenge wa kanama mu karere ka rubavu uvuga ko serivisi ahahererwa zitamunyura akanasobanura impamvu ni ikibazo ahuriyeho n'abandi none ngewe aho ndi kugera ndi kubona bari kundingana aho ngeze bakandingana wari wewe nguje hariya wari wewe nguje hariya uraguca numiwe n'ubusanzwe se ko ushobora kuza hano wahagera na saa moya ugataha na saa munani kandi wahageze saa moya ugahitamo kuza bukeye cyangwa ukabanza waje kugura n'utunini muri farumasi warangiza kutugura ukabona kuza kubera ko uba uzi ko unarahava utinze n'inzara yakwishe ukavuga uti sindaza kwirirwa hano ngo nirirwe inzara hano hari ubuvuzi buciriritse cyane kuko nshobora kuza hano wenda pansiyo ikazamuka agwa muri koma ntagire umuntu uri bunyakire mpitamo rero kujya aho barahita banshyira no mu bitaro natwe tuyoberwa ikibibatera niba batabahemba niba bikaba ari byo bituma badakora neza ko tubona natwe abaganga bahari si bamwe bavuga ko kuhivuriza ari amaburakindi ku buryo hari abafata umwanzuro wo kujya kwivuriza ku bindi bigo nderabuzima bahakurikiye serivisi nziza barenze kuri iki cya karambo ntabwo njya mivuriza
niko bigendaga none se ngagira ngo umwana hano arembye cyane nangwa ngange ndembye cyane notegereza iyo nama nogenda aho baramvura vuba icyo twasaba ni ukugira ngo babwire abo baganga bite no ku baturage babo nicyo twasaba kwirirwa wenda abantu bari hano inama igatinda bakaganira bamwe ibyo ntabwo byabura hari n'agakirinike karama kari hariya i nyakabungo duhita tujyayo ubundi tukajya igisenyi ntajya kure amakuru dukesha bamwe mu bakoraga kuri iki kigo nderabuzima bakaza kwimurirwa ahandi avuga ko intandaro ya serivisi mbi abarwayi bahabwa iterwa n'ubwumvikane buke hagati y'ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima na bamwe mu bakozi bikagira ingaruka no ku bakigana umwe muri bo twavuganye ku murongo wa telefone wadusabye guhindura ijwi rye kubera impamvu z'umutekano we yabwiye ijwi rya amerika ko umuyobozi w'iki kigo nderabuzima ahoza ku nkeke bamwe mu bakozi ndetse agatonesha abandi ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko bwagejweho iki kibazo ndetse ko buhita bugifataho umwanzuro mu buryo bwihuse gilbert habyarimana niwe uyobora aka karere nta muntu n'umwe dushobora kwihanganira igihe cyose yabangamira serivisi ku muturage umuturage niwe ugomba kuba ku isonga ni nayo mpamvu muri abo bose muri ibyo bibazo byose hari ikurikirana riri gukorwa rigomba kugera kuri buri umwe wese wagiye ugira uruhare mu mikorere mibi kugira ngo nawe abikurikiranweho abiryozwe ndetse tunace n'iyo mikorere mibi idakwiriye mu karere kacu ka rubavu ibyo rero ntibikabatangaze ku byemezo ibyo ari byo byose mwazumva bishingiye n'ubundi ku micungire rusange y'abakozi none ntibigire icyo bitanga tugahitamo guceceka mbega hano kuhazana ukuvuga uti ni uko mpaturiye ni hafi y'akazi ariko uvuga ngo si hafi y'akazi ntawaza kwivuza aha nta serivisi bagira claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika urakoze claude
turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi ry'amerika
dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
umwimbu w'amafi n'indagara mu kiyaga tanganyika wagabanutse ku bice birenga mirongo ine ku ijana kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na gatanu gushika ubu ishyirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije ryagize aya matohoza rimenyesha ko ubwinshi bw'abarobyi muri ico kiyaga ingukura ikisukamwo amahinguriro yo guhingura amavuta acegereye arivyo bituma nyamukuru ry'irigabanuka ry'umwimbu eroje wikaneza ari nairobi muri kenya dufitiye ibindi kuri iyi nkuru ahanini akamaro k'iyaga tanganyika ni uguha amafi n'indagara abanyagihugu n'abacuruza babidandaza bakongera bakabifungura ugutanga amazi yo kunywa no gukoresha na cane cane ku baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura n'ibindi bisagara biri ku nkengera z'ico kiyaga haraheze imyaka umwimbu muri ico kiyaga ugenda ugabanuka nk'urugero mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu umwimbu w'amafi n'indagara waharurwa ku matoni ibihumbi amajana atatu ku mwaka mu bihugu bine bisangiye tanganyika muri iyo myaka ya mirongo irindwi amafi yarobwa abarundi n'abatuye mu burundi ntibashobora kuyamara ku buryo amwe yasubizwa mu kiyaga kubwo ibindi binyabuzima biyafungure canke haje imifunda myinshi indagara n'amafi bikarara abantu bakaja kunoba ishyirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije ritanga bino biharuro rimenyesha ko ibintu vyagiye vyunyuka uko imyaka yakurikiye mamersa bushimike umukuru waryo ku ruhande rw'uburundi tugatanga akarorero nko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu ku mwaka himbugwa amatoni mirongo ibiri y'indagara mugabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri umwimbu wari wamanutse gushika ku matoni cumi n'abiri bikaba bibabaje cane ubu rero ku ruhande rw'uburundi naho nyene turababazwa n'uko ubwoko bushika cumi buriko buragenda kagirire ubwoko bwitwa inguhe inonzi amarumpu inkorogo ikambari ikibonde insembe inkungura be niyo bita kapiteni sabushimika amaze igihe kirekire akorera ubushakashatsi ku kiyaga tanganyika aratubwira ibintu nyamukuru bigihumanya ni uko ubu ku ruhande rw'uburundi usanga ayo mazi atabwamwo imibyimba y'abantu ikindi cyatumye ayo mazi y'ikiyaga Tanganyika n'ibinyabuzima bimererwa nabi ni igwirirana ry'abantu tutibagiye igwirirana ry'abarovyi aho twotanga akarorero nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ku ruhande rw'uburundi hari abarovyi bangana ibihumbi mirongo icenda na bine n'amajana munani na mirongo umunani na batandatu bagakoresha ubwato bungana ibihumbi mirongo ibiri n'umunani n'amajana abiri na cumi na bubiri ikindi rero ni uko abarovyi baroba hafi iminsi yose badasi siba yemwe ivyo binyabuzima n'ukuri vyaramba rero ubu baratanga iminsi cumi cumi n'umwe ariko hari n'abaca mu mbavu bakaza kuroba ikindi rero cahumanije ayo mazi y'ikiyaga Tanganyika n'ibinyabuzima nuko abo barovyi bose tuvuze ico gitigiri c'abarovyi bamara mu kiyaga Tanganyika amasaha ari hagati ya cumi n'atanu na cumi n'atandatu bagaca bihagarika ku mwanda mukuru na mutoyi muri ico kiyaga Tanganyika aho bahinga berekana yuko ku muntu umwanda mukuru uteranije n'umukoyo umuntu areka kurekura ikiro c'umwanda ku munsi cawumva rero igitigiri c'ibiro vyama bitabwa mu kiyaga Tanganyika ikindi ni inkukura aho ku mwaka ku mwaka amatoni arenga ijana y'isi ndimwa yama aruhukira mu kiyaga Tanganyika hakaba amahinguriro y'amamesa arenga amajana cenda na cumi n'atanu muri komine Rumonge yama arekura umunyemwe uko umunsi uhaciye umunyemwe nawo utuma indagara idahumeka umunyemwe uratuma indagara zitarondoka kugira zirondoke umukuru w'ishyirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije arafite icyo ahanura baje hamwe rero bumvikane umugambi urama wo gukingira ico kiyaga Tanganyika kuko hakingiye Burundi Tanzania ntiyikingire Kongo ntiyikingire Zambia ntiyikingire amazi ntaho yimiriwe atembera hose indagara zitembera hose ifi zitembera hose mugabo zikarondera ahatari imicafu aho zironka ifungurwa n'aho zironka amazi meza ubugira kabiri ku ruhande rw'u Burundi burundi dusaba leta ngo yubahirize amategeko agenga amazi kugira ico kiyaga gikingigwe amategeko agenga amashamba leta y'uburundi nyene igerageze kuzibira izo nsenga zitarekuwe n'amategeko ntizinjire mu gihugu cacu c'uburundi bongere bahimirize abarovyi batwara udusaho tw'ukwihereramwo bari mu kiyaga bagarutse bace babita mu tuzu twa sugumwe kuba afise amahinguriro ibitaro amabagiro ya mahinguriro y'amasabuni y'inshato y'iki bategerezwe kwimba ibinogo bihingura ry'amazi yakoreshejwe muri ayo mahinguriro leta iteganya inyishu umugambi w'ikarata y'amangenge uherutse gutunganywa ku nkunga y'ubumwe bwa buraya antoine ntemako ni umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe gutabara n'ubukinga mu bihe by'isibe mu gutunganya inyubako uburimyi mu kwereka aho abantu bashobora kuba bazotunganya imigambi bakurikije ayo makati y'amangenge kuko murabona aha mu gatumba iyo myuzure ibahatera mbega ayo makati azotwereka yuko kiza kuhaba canke kuri iyi misozi ihanamiye igisagara ca bujumbura ayo makati azotwereka yuko ahantu hakwiye kuba canke muratohaba iyi ni inyishu ku bintu vyinshi kugira ngo umuntu azotunganye imigambi ikiyaga tanganyika gisangiwe n'ibihugu bine uburundi bufite ibice umunani ku ijana tanzania mirongo ine na kimwe zambia bitandatu na repubulika ya demokarasi ya kongo ikagira ibice mirongo ine na bitanu ku ijana eroge buri kaneza ijwi rya amerika urakoze eroge leta y'igihugu ca tanzania itanga uyu mugambi wo gusenyura amazu y'impunzi ziriko zitahuka muri iki gihe iyo ngingo binezereye abasigaye mu ikambi ya nyarugusu baba mu mazu adashemeye ahubwo basaba kuronswa izo nzu aho kuzisenyura mugenzi wacu james jovin akorera mu gihugu ca tanzania ku munsi wa kane yagendeye ikambi ya nyarugusu hanyuma aganira na zimwe mu mpunzi zahungiye muri iyo kambi twebwe ubu nyine kweri twagiye kubona ibikorwa bitangaje kandi biteye ubwoba mu gihe tugiye kubona amazu yavuyemo abantu bahungutse yariko yarabomagurwa yasiturwa n'abajejwe umutekano abo bita abasungusungu n'abajejwe inkambi mukuru wa makazi nabo muri eneyarasi bajejwe kubaka ivy'amazu ni ukuri ico gikorwa twari kiraduhagaritse umutima tubonye ari igikorwa duteye ubwoba mu gihe mu minsi iheze bariko baravuga yuko abantu batagira aho baba basanzwe basanzwe baba mu mazu y'amahema boshikirizwa izo nzu bakazibamwo kuko kweri baragowe ariko biduteye ubwoba cyane kubona hatanguye ico gikorwa cyo gusenyura amazu y'abantu bahungutse ego ubwa mbere novuga yuko igihe ico gikorwa cyatangura cyatangura twabona byabaye ibintu biteye ubwoba cyane ndetse binababaje kubona ikintu cy'inzu inzu ibomogwa ariko kandi inzu abandi bari bari bayikeneye rero n'igikorwa cyabaye giteye ubwoba inzu bazibomora bakaryamika hasi inzuga amadirisha n'amabati asakaye hejuru ndetse n'amatwarete tuzu twa sugumwe akabomora amabati n'imbaho byose agapakira mu modoka hanyuma rero n'icyatubabaje cyane ni uko hari umusore yaheruka kwimukira mu nzu ni ukuvuga baramenyeshe batware bamwenyekiti abanyumva kumi yuko agiye muri iyo nzu na cyane cyane ko uwo musore yarafite umugambi wo gushinga ugwiwe kuko aho yaba yaba mu muryango umuryango wagutse bashyikiwe ababyeyi biwe batoya biwe ugasanga rero nta yindi nzu afise rero iyi nzu kubera agaragara ajyamwo rero baraje basanga ntari ngaho muhira ari ku mubanyi inzu bomora urugi barinjira ibyiwe basohora basanzaza inzu bararyamika basanzaza nk'abasanze umwanda ubwo ni ikintu cyababaje abantu benshi tubona yuko umenga hari ubuntu ata buntu bwakoze ata mutima w'uruntu wigeze ukora izo nkuru izo z'ibyo ni ukuvuga yuko nabo bose abo turumva yuko turumva yuko bashobora kubasambura na bene bagasambura izi nzu ziri pembeni nabyo numva turabyumva yuko bishobora kuba bishobora kubaho je nkasa umva jewe nabyumva mu bantu mu bantu nyene ndumva mu mu bantu duhereranye kuko wazi turavuga mu kanya turukurukuru n'iyo nkuru urashobora ugasanga ibyo birashitse namba rero bishitse urumva yuko rizoba ari ibara kubona abana bakuze baryamana n'abantu b'abavyeyi ico gituma mbere bidutangaje kubona iyo ngingo bongeye kuyifuta bagafata ingingo yo kubomora amazu mu gihe hariho abantu bagowe mu gihe twimirije igihe c'imvura turabona ko ari ibintu kweri biri inyuma y'ivyo bintu binyegeje twe tudashobora kumenya mbere bikagaragara yuko ari ari yirukanwa ry'impunzi ariko bo ntibagomba kubyerekana muga twebwe turiko turabiraba tubona ko ari ukutwirukana mu bwenge mbere si no mu bwenge n'ibintu byamaze kugaragara mu gihe bavuga ko twohunguka ku bushake ni ukuvuga inzu zatanzwe zubakiwe abantu b'impunzi ni inzu igizwe n'icyumba na saro nubwo ni nk'utwumba tubiri icyumba cy'uburyamo n'icyumba cyo kubikamo utuntu ndetse no kuriramo ibintu nk'ibyo ni inzu usanga igoye ari ntoya cyane aho umuryango w'abantu batanu usanga ari ntoya cyane rero bo bantu bari bagiye bariyungunganya bakwakutuza ukuru bagafasha amatafari bakubaka utuzu ruhande bagasakaza udusashi bakanza ku twatsi cyangwa uduhema tuya bagiye baragura ariko umva izo nzu kugeza ubu zahagaritswe kuba nta muntu yarekuye kubaka ako kazu ndetse hani nk'ubu yavugiye muri icyo kibanza yavugwa n'abari bomora izo nzu yuko imbere y'icyo gikorwa bazoca bubana n'utuzu two ku ruhande abantu bagiye bariyubakira tujye twibaza rero impamvu ibyo bintu biba bigiye gukorwa twiyumviye impamvu two- tubone ko umenga ni nko guhohotera agateka kazira muntu turabona ingene badufata nk'ibikoko hama ni ukuvuga ko bene bavuga yuko kumbure aho hantu inzu bivanye n'abantu n'abantu babona bariko bariyandikisha bavuga yuko ino o abazoba bahezemo aha mu mazu mu mazu yubatse abazoba bavuyemo ko bazoca bafata abandi batarubakirwa baza babashire mu izi nzu mu izi nzu zindi zubatse zi- zibaje rero natwe igice kidutangaza no kuvuga ko twamaze kumva iyo nama no kuvuga ko igice kidutangaza rwose tubonye ukungene bariko barasambura izo nzu kandi mu minsi ivyo nivyo bari bavyemeye yuko bizogenda uko Eh, ni ukuri abo bantu baragowe cyane mw'ibi bihe na cyane cyane kino gihugu cya tanzania ni igihugu kigwamo imvura nyinshi cyane mbere iyo itanguye guta- kugwa n'abantu barahasiga ubuzima tukaba rero dusabye amakungu n'aba- n'abatwumva kubera ko bo- botabariza izo mbabare izo nzu zikareka gusiturwa ahubwo zigahabwa abo bantu bagowe nicyo gituma dusabye kubera dusaba dushimika eh, kugira ngo mudufashe mutudugirize akajwi hejuru bariko baratwumva kuko ni ibintu biteye ubwoba kandi tukaba dusabye na leta ya tanzania ko yohagarika iyo ngingo eh, yo kuzitira ayo mazu turagushimiye joven kuri iyo nkuru
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
inyuma y'aho impunzi za mbere zo mu ikambi ya mahama mu rwanda zitahukiye mu burundi zimwe mu mpunzi zisigaye muri iyo kambi zifuza gutahuka ziridogera igikorwa cyo kuzitahukana zivuga ko kitariko kirihutishwa ni mu kiganiro mugenzi wacu frederika ngundikije yagiranye n'imwe muri izo mpunzi
abantu bashaka gutahuka ni benshi cyane ni benshi cyane ku buryo uyu munsi dushobora kumenya igitsigiriye izina cy'abantu bashaka gutahuka ariko benshi turabona kubi baza kwitezana kuri hcr kugira ngo bandike ariko hari intambwe zimwe zimwe z'uko kwandika ariko bigenda buke buke iyi ngorane ni izihe ni kuki igikorwa cyo kwandika abifuza gutahuka kiriko kigenda boroboro natwe nicyo kibazo dufite uyu munsi ntituzi igituma igikorwa cyo kwandika kiriko kigenda buke buke kuko kwihunga bandika abantu benshi murabizi ibitigiri bababwira ko baronse ku munsi ku munsi banditse ariko uyu munsi hageze guhunguka hari kwandikwa abantu buke buke cyane nk'akararo naguha akararo nagira ntange ni kuwa kabiri kuwa kabiri aho nari nanjye nari nagiye kwiyandikisha hanyuma tugezeyo tubona bazanye lisite bavuga ko bari bwakire abantu imiryango mirongo irindwi gusa wabasigaye ni mutahe icyo gihe abantu barabaza ati none gute mwakwakira abantu mirongo irindwi hari abantu bahamagawe ku matelefone abandi bamaze ku- gutangura porosesisi yo kwiyandikisha ariko mukaba mudashoboye kubakira uyu munsi icyo gihe bavuze ngo ibyo twateguye n'ibyo nyine ni mutahe nicyo kintu cyabaye twarayoboye impamvu natwe ntayo tuzi gushika uyu munsi abamaze kwandikwa ni bangahe mu bifuza gutahuka ku nshuro ya kabiri nanjye icyo gitigiri nacyo nzi kuko murazi ko nje sindi mu babandika nanjye nzi mu bashaka gutaha igitigiri nacyo nzi ndibaza ko mubaje nko muri asere mu bamenya ariko ku wa kabiri baratubwiye ngo abamaze kwandikwa bari baranditswe muri ba bandi bash- batahuka ubwa mbere bavuga yuko hasigaye abantu barenga igihumbi ariko igitigiri cy'ubu bageze ko pe nanjye nacyo nabimenya muravuze abantu batashoboye gutahuka mu burundi bari bashitse ku rubibe ico bacatumye badatahuka niki icyari cyatumye badatahuka uko nanjye nabyumvise bavuga ko leta y'uburundi yari yavuze ko site yateguye yo kubakira ishobora kwakira abantu majana atanu bonyine ariyo mpamvu wumva abari bayiyandikishije batashoboye kugenda bose akizera ko ico gikorwa co kubandika no kubamenyesha igihe muzotahukira uh, kizokwihuta kangana iki uyu munsi ivyo mu cyizere icyizere hariho bamwe bamwe bariko baratakaza icyizere kuko turavye uburyo ku wa mbere no ku wa kabiri bariko barandikamwo bamwe bariko baratakaza icyizere ariko ejo ku wa gatatu tuvugana ejo niba hari indi nanjye nashoboye kwandikwa ejo ku wa gatatu baranditse abantu benshi nubwo tutamenya igitigiri ejo byararuse ku wa mbere no ku wa kabiri mwizeye gutahuka nka ryari itariki nyina ntaturamenya abakora ariko ku wa kabiri abandi ku wa kane nta kintu na kimwe turabwirwa pe natwe turicaye ngaho turarindiriye tegereje muri iyo kami y'amahama hariho abarundi batari bake benshi cyane rwose barashika ibihumbi mirongo itandatu abarundi nibaza ko bashaka gutahuka muri icyo gitigiri cyose boba bangana iki uri kuraraba umuvuduko bari bariyandikisha ko abantu batonda ko kuri asere njyewe ndabona abantu sinovuga um- igitigiri nyezina ko icyo mbona cyo ni uko abantu benshi benshi ndabisubiramo benshi cyane bifuza gutahuka pe mwaba mufise amakuru y'abarundi bahora muri iyo kampi batahutse mu burundi rwamerewe gute abatashe baratubwiye ko bakiriwe neza baratubwiye ko bameze neza pe twarabonye n'amavideo bakirwa kuri frontiere twabonye bameze neza cyane n'abo tuvugana uyu munsi baravuga ko bameze neza cyane mwavuze ko mutashimishijwe n'igikorwa hsr irakora mukaba mwavuze ko kitariko kirihuta igikorwa cyo kwandika ababifuza gutahuka akamomotera abarongoye ishyirahamwe hsr riraba ihunguka ry'impunzi z'abarundi ziri imahama n'akaya jewe hariho nk'abantu nagira mvuge ko cyane cyane kuko nanjye ndi muri bo hariho abantu bagarukiye ku mupaka cyane cyane bagarurirwa ku mupaka bihunguye nk'abahapatiye spontane Barabagarura- babagarura ngaha nanjye ndimwo abo bantu rero uyu munsi bavuze aho basiga n'ayo bamira kuko bakiva ngaha nta kintu na kimwe bari basize hano ba- nta kintu na kimwe bari basize hano bari ba- bahunguye bagarutse ngaha rero jewe uko ndabibona nibo ntibabwiriza guhera ko kwandikwa kugira ngo batahukanwe mu ituze mu mahoro no mu burenganzira bwabo ariko uyu munsi abo bantu babwiye ngo genda bicare mutegereze aho muzogere- muzogerwaho namwe bakabandika nk'abandi kandi atakintu na kimwe bafite hano nanjye ndimo iyo turiko turavugana rero nkaba nsabira abo bantu cyane cyane ko babaherako kuko ni kadirisanse ni kadirisanse bakabaherako hama kandi ikindi nasaba ni uko hoba kongera inguvu byaba ngombwa bakongereza n'abakozi kugira ngo abantu bandike ku bwinshi nk'uko babyifuza hanyuma nkasa- nkasaba ko bibaye ngombwa boza batahukana abantu bibaye ngombwa na kabiri mu yindi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo hejuru ry'amerika Ah, turizeye ko dushobora kuvugana ah, n'abajejwe ishyirahamwe hasera kugira turabe ko akamo mwateye gashobora kumvirwa mwakoze murakoze cyane namwe
radiyo ijwi rya amerika i washington dc butugeze kuri wa mwanya tubasangiza uyu munsi habayeho ni kimwe mu bintu byaranze iyi tariki mu mateka y'isi twayiteguriwe na mugenzi wacu veniste nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza ku itariki ya kane nzeri umwaka wa bibiri na kabiri minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika colin powell yazomerewe n'impirimbanyi igihe cy'isozwa ry'inama mpuzamahanga ku iterambere rirambye yaberaga muri afurika y'epfo iyo nama yari yatangiye ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu kanama yari yatumijwe n'umuryango w'abibumbye ihuza abantu b'ingeri zose kugira ngo bungurane inama ku iterambere rirambye igihe Colin Powell yari afashe ijambo mu nama rusange isoza imirimo hari abamuzomereye bakoma mu mashyi kugira ngo ibyo avuga bitumvikana yaratangiye gusobanura uko leta leta zunze ubumwe za amerika zibona ikibazo cy'iterambere rirambye e, kandi bamwe basanga gahunda ya amerika ibangamira ibidukikije cyane cyane ko perezida bush yari yanze gushyira umukono ku masezerano ya kyoto ateganya ikigero buri gihugu kigomba kugeraho kigabanya imyuka ihumanya ikirere Matt Gianni wari intumwa y'ishyirahamwe rirengera ibidukikije Greenpeace muri iyo nama yavuze ko nta mugambi wari uhari wo kwigaragambya nubwo bwose habaye ukutumvikana inama ya Johannesburg ifatwa nk'iyatumye ibihugu by'amahanga bibona ko bigomba gufata ingamba zihamye kugira ngo bibungabunge ibidukikije
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya haniyo bigarukiye dushimire enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fasirge beyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro wabihagarariye ni frederike nkurikije n'amakuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro mwari kumwe na fideni yo ngabo turabashimiye mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika